ikiganiro cy'umuziki
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro ho muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu kiganiro dusurukeye abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira ngo ntangire mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibihe by'intangiriro z'umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri nizeye ntashidikanya ko mwahotangiye neza abo bitakundiye nabo ndabakomeza mbabwira ko nta joro ridacya ibihe byiza biri imbere banywanyi rero ba radiyo ijwi rya amerika ni igihe gidone cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusurugeye y'uyu munsi gahunda ya dusubuke y'uyu munsi iraba igizwe n'ibice bibiri mu gice cya mbere turabagezaho umuziki ugezweho nk'ibisanzwe naho mu gice cya kabiri turakira muri sitidiyo mirongo ine na kabiri hano ku ijwi rya amerika umuhanzi w'indirimbo zihimbaza imana mu njyana izwi cyane nka gospel mbere rero y'uko ingoma zinikiza reka mbonereho nongere mbifurize mwese mudahema kudutega amatwi umunsi ku wundi umwaka mushya muhire kuri mwese ndetse n'abanyu wowe umwaka mushya usanze mu bihe bikomeye bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gihangayikisha isi yose ndagira ni ihangane uyu dutangiye uzaba mwiza kurushaho izo ngoma zinikije akaba ari iz'itsinda rya extra muzika rifatanyije na roga roga mu ndirimbo bokoko ndagira ngo iyi ndirimbo inezeze congera emmanuel uri uvira ho muri congo ndayishemeze bosco uvuka mu ntara ya cibitoki ubu akaba abarizwa muri uvira ho muri repubulika iharanira demokarasi ya congo bose rero ndagira ngo banogerwe na bokoko
dzingoma tikulume na meto katuzhimbaka nanzi tikulu shimba bonga zakala Ah, telema ablo jalo yirikacho tikotisa shimba bonga zakala Ah, telema ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya petrole achel mongo chimene motoari michel mbungu pdg félicien pambu fiston ebanja yoan sibai césar kuka ouvre toi oui etoka pdg dragon de la monnaie mike mwanga lebondinda oba iya pedro piranda Esther Senge, Julien Yigwe, Ursus Moula, Franck Amina, Jakumbae, Kina Bopeto, Gentini Ngobila, et toujours, il s'appelle Estevas Okobina. Nadé son album à Saoudien. Nyata, Toma, Kanga, Toma Kuna, Nyata, Wakuna, aha, ya. Premier ministre Jésus Mukuyu, Wabinono Badiamant, Sergio Nicolas, Jules Thierry Mokoko, Julien Gatier Le Bender.
abo bari itsinda rya extra muzika bafatanyije na roga roga mu ndirimbo yabo bise bokoko reka itsinda rya extra muzika bakirwe na bel nice afatanyije na ben turo ndetse na sat b na dj corona mu ndirimbo bise like iyi ndirimbo isurutse manase ndahiragije uri ku mutumba wa ruganza komine mutongo mu ntara ya kayanza irankunda eric uri muri komine muhanga umutumba wa nyamwera intara ya kayanza dushimimana fidele ubarizwa ku mutumba wa rukinzo zone ya bwasaro komine gasovu intara ya muyinga uwizeyimana francine ubarizwa ku mutumba wa mugina intara ya cibitoke aba bose iyi ndirimbo ibanogereye
I feel good, I feel good when you talk to me well. In your eyes, boy, I read that love you have for me. Nacho do tango kenya, kukwari uwirie. I don't believe what I see. Kukuru wanje, kwenye maombi ya kila siku nitashukuru Mungu kwa kukunipatia wema yangu. Abobasi rubavugisha ibigambo turekane nabo tuvugisha ibikorwa mutima nicyo yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya boy boy boy kubanyo ma body fire body fire boy kubanyo ma boy boy boy kubanyo ma body fire body fire boy kubanyo niwe wafashe umutima uramutwara igusiga mu ngurane n'ubuvuzi ingurane yeah.
abo bari bel nice afatanyije na ben turo ndetse na sat b na dj corona mu ndirimbo yabo bise like nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko yari radiyo ijwi rya amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira kuri radiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa mushobora kandi kutwandikira kuri aderesi yacu ya email akaba ari radiyo yacu arobaze voa akadomo gova dusuruke ikaba ikomeje reka dukomeze gusuruka twumva hiro afatanyije na suspect hamwe na inosbi mu ndirimbo yabo bise tak poto Tu m'as porté le cas, tu voulais pas me voir briller. T'as gardé mon nom dans tous les coins de Kinshasa. Tu as ton bouma, tu l'as fait un mauvais travail. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais.
et tu m'as montré qu'après l'amour, c'est jalousie. Toi, c'est dit, tu veux plus, mais je drague les petites, tu as mal aussi. Ton cauchemar n'est pas fini, bientôt il arrive chez le maire. Tu me traites pas tout de chien, mais c'est que tu es une chienne ou bien que tu dragues, tu es Je vétérinaire.
n'ai plus le temps de me chamailler pour quelqu'un.
J'attendais pour tout, Ton chapitre est terminé, ma chérie, c'est trop tard. Au lieu de murmurer chez les gens, ça suffit, faut aller de l'avant.
parce que t'as non place, on fait s'en fout de ce que tu dis.
J'attendais pour toi.
Quand je t'ai quitté, t'as cru que j'allais pas trouver mieux. Tu m'as porté le tas, tu voulais pas me voir briller. T'as gardé mon nom dans tous les coins de Kinshasa. Tu as ton beau marin qui l'a fait un mauvais travail. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça.
Tu seras jamais moi, laisse mon étoile briller. Gidja, gidja, ba, koto. Venus baby, mwananga.
Je t'ai quitté, t'as cru que j'allais pas trouver mieux. Tu m'as porté le tas, tu voulais pas me voir briller. T'as gardé mon nom dans tous les coins de Kinshasa. Tu as ton beau marin qui l'a fait un mauvais travail. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. ouais. J'ai ma paix, ça, c'est Dieu qui donne, faut laisser ça. Les faits dans leur plan ont échoué. Pour ma combat dans mon dos, moi je suis pas endetté. Et puis y'a ces ex, mes snapels vont guetter. L'œil, elles vont me jeter avant de fuir l'huissier. On l'a fait plein à bord. Tu m'envies, tu m'en veux, je le ressens. Ils seront toujours médisants. Maman est fière, c'est le plus important. Ils ont pas guetté tant des gros soirs de rire. Tu sais que parler des gens, ça rend bâcherie. Sans pas la CP, c'est pour moi. Katharine Noir de Bandalou, moi. Garde ton cash, c'est pour moi. Katharine Noir de Bandalou. Quand je t'ai dit des temps, que j'allais pas trouver mieux. Tu m'as planté le cœur, tu voulais pas me voir briller. T'as gâté mon nom dans tous les coins de Kinshasa. Tu as ton beau marin, tu l'as fait un mauvais travail.
barakoze cyane hiro ari kumwe na suspect ndetse na inosbi mu ndirimbo yabo bise tapoto reka dukomeze gusuruka twumva nanone akaririmbo kitwa repeat it ka azawi ukomoka mu gihugu cy'u buganda ndagira ngo repeat it isusurutse abakunzi badususuruke aho baherereye hose mu gihugu cy'u buganda nkaba mboneyeho kongera kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bijyanye n'intangiriro z'uyu mwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri indirimbo akaba ari repeat it
engeri gye wanziwa omutima nabiwandiika ku manira si kupepa ya manira engeri gye wanziwa omutima moyo falawo
cyane azawi kudusurutsa muri iri pitite shuti banywanyi ba radiyo mudatengwa ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo yanyu itangariza ibiganiro byayo i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tukaba tukiri mu kiganiro dusuruke abitegura kujya mu isabato ndaramukije kandi mbifuriza isabato nziza mu kanya turajya mu gice cya kabiri cya gahunda ya dusuruke y'uyu munsi nk'uko natangiye mbibabwira tugiye kwakira hano muri sitidiyo ya mirongo ine na kabiri y'ijwi rya amerika umuhanzi olivier brandon kwizera maze tuganire ku nganzo ye yo kuririmba indirimbo zihimbaza imana mu njyana izwi cyane nka gospel reka ntangire muha ikaze hano muri sitidiyo mirongo ine na kabiri kuri radiyo ijwi rya amerika maze atangire abibwira ikaze olivier brandon uraho urakomeye muraho neza Eh, amazina yanjye nitwa olivier brandon kwizera nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo z'imana zaririmbwe imana eh, zo kuramya no guhimbaza imana nkaba ntuye mu murenge wa gikondo akarere ka kicukiro i kigali hano mu rwanda Eh, urakoze cyane kuba rero wahisemo kuririmba mu njyana y'indirimbo zihimbaza imana ah, waba ufite aho bikomora bwira abakurikiye aka kanya dusurukiye y'uyu munsi aho amahitamo yakwerekeje Eh, ubundi mfitiye aho mbikomora koko kuko mvuka navukiye mu rugo rw'abatambyi papa yari umubwirizabutumwa mu itorero rya adpr eh, mu karere ka ngoma aho ni mu burasirazuba mu murenge wa rukumberi ubwo rero n'ubundi nk'uko byumvikana yari umukozi w'imana ndetse natwe dukurira muri uwo- uwo murongo mama ari umuririmbyi dukura natwe tuba twiga inyigisho z'abana ibyo bita korododimashi tukajya dukura batwigisha gusenga badutoza kuramya no guhimbaza imana nanjye nkuriramo bityo rero uko ngenda nkura nanjye inganzo igenda iza numva nagendera mu murongo nk'uw'ababyeyi murakoze muri uyu mwuga wo kuririmba waba umazemo igihe kingana giti Eh, kuva muri bibiri na na karindwi nari nkiri umwana niga muri pirimeri ariko icyo gihe nari naratangiye gu- kugenda mpimba indirimbo duto duto tw'abana nkaririmba muri korali ariko nanjye mfite indirimbo zanjye nubwo nari umwana wenda ntabasha kuzikoresha ahantu hatandukanye ariko nibwo icyo gihe numva naba naratangiye bibiri na karindwi nibwo natangiye kujya nanjye nkora indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana mbere y'uko tujya muri iki kiganiro nkwakira hano muri sitidiyo mirongo ine na kabiri ku ijwi rya amerika hari indirimbo wanyoherereje wifuzaga gusangiza abakunzi badususuruke ndetse n'abakunzi b'iradiyo ijwi rya amerika muri rusange nifuza ko twagira imwe duheraho tukayikina noneho ubwo nyuma yaho ndibuze kugira utubazo nkubazaho kuri iyo ndirimbo
intare zinyasaniye impyisi ziri guhuma umwanza mbonye intambuko ibyanjye byanze ku gasozi kiri ku kiro ndahagera ngacika intege natera intambwe nkatsikira nkagwa mu isaya nkonyorwa mpaguruka nkadandabirana akaga kaje naterwa imyambi imwe ikamfata ijoro rikubye Mm, mwami we shaririwe nibuze nta nzira Mm, mm, numva ihumure dore ndaje kubera imana mu mababa yanjye niho uzibera mu mahema yanjye nibwo bwisho mu isiza n'imisozi ndabutswe ikiganza mu bisiza n'imisozi ndabutswe ikiganza uratabawe uratabawe mu magorwa no mu gico cy'abanzi bawe mu matage n'amajune Mhm. ndumva iryo jambo
ninakubikirwa
the heaven. We praise and worship your name in the name of Jesus. You are all that we cannot define. All my parts of the body are giving you the glory. My purifier glorified you be. Amen.
mfashe akanya kukarago ndimo ndasenga singire nk'uko bo bagira nera imbuto ndinda kwirata mu mugisha meho n'abandi mahirwe yanjye asakare hose Mhm. afasha abagenzi
iyo yari indirimbo dore ndaje y'umuhanzi olivier brendon olivier brendon iyi ndirimbo uyandika ni ubuhe butumwa wumvaga ushaka kugeza ku bakunda indirimbo zawe cyangwa ku bo uh, wumva indirimbo yageraho Eh, nandika iyo ndirimbo ah, nari mfatiye ku bintu byinshi ngenda mbona mu buzima Eh, abantu bajya bahura n'ibibazo bitandukanye bikabagora rimwe na rimwe bakumva umurimo w'imana bawuvamo ubundi bakumva se imana yabatereranye ariko icyo nashakaga kuvuga nk'uko biri muri refure cyangwa muri korasi y'iyo ndirimbo nshaka kubabwira ngo nubwo bimeze bityo imana ubwayo iravuga iti dore ndaje nta na kimwe cyayinanira mu byo wakora byose ibyo wanyuramo byose imana irahari kandi iraje kukurwanirira iyo ndirimbo rero ikaba warayigejeje hanze ese hari izindi ndirimbo zizayikurikira Eh, gira icyo ubwira abakunzi bawe icyo bahishiye Eh, indirimbo zirahari eh, ni uko nari nahisemo ko nahera kuri izo ngizo ariko indirimbo zo zirahari kandi nyinshi buri mezi abiri ndateganya kujya nsohora indirimbo imwe imwe kugira ngo ngende ndushaho kubafasha cyangwa se gu- kubaha ubutumwa nk'uko imana yabuncishijemo kugira ngo nabwo nabo bubagireho kandi bubagirire umumaro Eh, nibyo reka noneho twumve iyo wise foreva nitugaruka nanone turakomeza tuganire yego murakoze
Aho Yesu ageze birahinduka. Aho Yesu ageze birahinduka. Aho Yesu ageze birahinduka. Aho Yesu ageze nta ntambara, oya. Aho Yesu ageze nta bwihebe, oya. Aho Yesu ageze nta bwibone, oya. Aho Yesu ageze baraseruka. Aho Yesu ageze ahindura amateka rero. Aho Yesu ageze ni umunezero gusa. Nanjye nzajya muhimbaza uko bwije uko bukeye. Nanjye nzajya muririmbira kirimo no gusenga.
nanjye nzajya mucurangira mu isi yose nanjye nzajya muvuga ibigwi iteka ryose iteka ryose
So kuna bengi Yesu azira bangu na ngore ye alokoti ngai mpe atomboli ngai Yesu
Sabura meshake na bedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro yesu bwe yarabasanze arabahindura bavuye mariba
forever y'umuhanzi olivier brandon kwizera none se olivier muri iyi ndirimbo forever yo ubutumwa bwa ruguru Eh, muri iyo ndirimbo foreva ubutumwa nayo ngamije guha abantu no kugeza ku bantu eh, nayo ndi kubabwira ko aho yesu agize bihinduka nubwo byaba bikomeye nubwo wanyura mu bikugoye cyangwa se eh, kubabaje ariko yesu iyo ahageze iyo uyemereye nk'umwami n'umukiza wawe akabona umutima wawe aho ageze byose birahinduka mu izina rye amen mu minsi iri imbere abakunzi bawe ni iki bakwitezeho Ah, mu minsi iri imbere rero ndimo ndabateganyiriza ibintu byinshi kandi byiza Eh, ndateganya ibitaramo bitandukanye ndateganya gukora izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye ziramya ndetse zihimbaza imana muri make ndateganya kubasusurutsa mu minsi iri imbere kandi ndizera ko bizagenda neza mu izina rya yesu noneho reka ngusabe ko wagira ubutumwa utangaza ukabwira n'abakunzi bawe cyangwa abagukurikira bose cyangwa abakurikiye iki kiganiro dusubuke cy'uyu munsi aho bakubonera baramutse bashatse kumva ibihangano byawe cyangwa kumva ubundi butumwa ushaka guhitisha Eh, icyo nabwira abakunzi banjye cyangwa se abakunda ibihangano byanjye bashobora kumbona banyuze kuri youtube channel ah, yitwa olivier brandon kwizera banyuze kuri kuri urwo urwo rukuta cyangwa se kuri iyo youtube channel yanjye bashobora kubonaho ibihangano n'ibindi bizagenda bisohoka n'uko tuzagenda tubinyuza kimwe n'uko kandi abari abashaka wenda ko du- dufatikanya mu kuramya no guhimbaza imana bashobora kumbona ku murongo wa telefone ariyo zeru karindwi umunani mirongo itatu na kabiri mirongo itatu na rimwe zeru kabiri gatanu reka ndayisubiramo zeru karindwi umunani gatatu kabiri gatatu rimwe gatanu zeru kabiri ba murakoze urakoze cyane olivier kuri aka kanya waboneye radiyo ijwi ry'amerika ukatuganira mu kiganiro dususuruke murakoze cyane nanjye reka nsoze mbashimira ndetse n'abakunzi banjye mbifurije kugira umwaka mwiza- mushya muhire ibindi naho ubutaha turi kumwe kandi imana ibahe umugisha nshuti bakunze ba radiyo ijwi ry'amerika ingoma muri dusurike y'uyu munsi zikaba zihumurije aha nshimiye mwese mwitabiriye iyi gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'intangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ntimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na murisanga aho venus nshimimana bagezaho ikiganiro agasaro ka buraga ndetse na dusangire ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari igedoni cyubahiro wabateguriye kandi akabashyikiriza gahunda ya dusubukiye y'uyu munsi imana ikomeze ibane namwe nawe ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahawe